iyi mwumva ni radiyo ijwi rya amerika ivugira washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda mu rwanda mutwumvira kuri fm mirongo inani n'umunani n'ibice bitatu ya radiyo inshuti ya bose no kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu ijwi rya amerika naho mu burundi turi ku mirongo migufi kuri metero makumyabiri na gatanu mirongo itatu na rimwe na metero mirongo ine na rimwe hano washington dc muri kumwe nanjye eugenia mukankusi ndabasuhuza mwese kandi mbaha ikaze mu makuru yacu ya mu gitondo amakuru tubategura tukanabagezaho turi mu ngo zacu kubera ingamba zo gukumira icyorezo cya virusi ya korona ikaze mwese mu biganiro bya radiyo yanyu inama nkenguzamateka y'uburundi irangije ikiringo yatangije ibikorwa by'ukwezi kwa munani mu murwa mukuru wa politiki igitega iri n'iryo sasa ryacu rya nyuma iri sasa twuguruye uno munsi rizosozerwa n'abagiye kudukorera mu ngata batowe kugenza mirongo ibiri mu kakaro uno mwaka uwo ni reverien ndikuriyo umukuru w'iyo nama nkenguzamateka mu mujyi wa dubayi muri leta zunze ubumwe z'abarabu hari abarundi bagera hafi kuri magana abiri mirongo itanu bagwiriyemo abadandaza naho mu rwanda ababyeyi n'abarimu bongeye kumvikanisha impungenge ziterwa n'ihindagurika ridahagarara ry'indimi bagomba kwigishamo izo nkuru hamwe n'izindi twabateguriye turazibagezaho ku buryo burambuye mu mwanya ntimujye kure ya radiyo yanyu reka ariko mbere yaho tubanze tubagezeho amakuru avugwa hirya no hino ku isi twateguriwe kandi tugiye kugezwaho na aroyizi bigirimana aroyizi waramutse
waramutse ejeni tuyahere mu yavugwa muri afurika leta ya gambiya yavuze ko abashikiranganji bayo batatu bapimwe basanga baranduye umugera wa korona ibiro vya perezida vyavuze ku munsi w'imana ko abo bashikiranganji ari ukigega ca leta uw'ibitoro n'amasoko ntanganguvu hamwe n'uw'uburimyi perezida wa gambiya adama baro yatangaje mu ndwi iheze ko ategekanya kwikumira mu kibanza ca wenyene inyuma y'aho icegera ciwe asatru turai basanze nawe yaranduye covid cumi n'icenda kaminuza john hopkins yaha muri amerika ishikiriza ko gambiya igihugu gifise abantu hafi imiliyoni zibiri kimaze kuronka abantu barenga amajana ane na mirongo icenda banduye uwo mugera barimwo icenda wahitanye ishyirahamwe ry'ubumwe bwa afurika kuri wa mbere ryaratunganije ibiganiro byahuje abashikiranganji ba misiri etiyopiya na sudani ku matati ivyo bihugu bifitaniye ku rugomero ku ruzi nile umushikiranganji wa misiri yavuze ko ikindi gice cy'ibiganiro kizoba ku munsi wa kane inyuma y'iminsi ibiri baganira ku bibazo by'ubuhinga n'ibijanye n'ubutungane leta zunze ubumwe za amerika umuryango umwe bwa buraya hamwe n'ibanki nkuru y'isi babyitavye nk'indorerezi umushikiranganji wa sudani ajejwe ivy'amazi yasel abed yavuze ko ivyashikirijwe n'umuryango w'ubumwe bwa afurika bishobora kuzofatirwa ko bikemezwa nk'amasezerano mu ndwi zibiri ziri imbere ariko ntiyatomoye ivyo ari vyo igihugu ca misiri carerekanye impungenge kuri urwo rugomero rw'amazi muri etiyopiya rushobora kugeramira ibikomeye cyane amazi ico gihugu gikeneye cyane misiri izera ku ruzi nile ku bijanye n'amazi ikoresha
washington ijwi rya amerika igisirikare ca israeli cavuze ko indege zaco z'intambara ku mugoroba wo kuri uyu wa mbere zateye ibirindiro by'igisirikare ca siriya mu bumanuko bwa siriya byabaye inyuma y'umunsi umwe israeli ivuze ko yishe abagabo bane bariko baratega ibisasu biturika hafi y'imisozi ya golane isirayeli ivuga ko ahatewe ari ibirindiro bya siriya bijejwe gucungera aho umwansi aturuka ahakoranirizwa amabanga y'iperereza hamwe n'ikirindiro kigenzura indege z'umwansi muri leta z'ubumwe za amerika leta ya california imaze iminsi itanu itongorwa n'imiriro yo mu ci cane cane mu buseruko bw'igisagara ca Los Angeles aho ibihumbi by'abanyagihugu bahisemwo guta ingo zabo gushika kuri wa mbere umuvugizi w'ishyirahamwe mpuzamakungu ritabara imbabare Croix Rouge John Medina yavuze ko uwo muriro umaze kurwanywa gushika ku bice bitanu kw'ijana gusa avuga kandi ko ubwoba bwo kwanduzanya umugera wa korona bwabaye intambamyi yo gukoraniriza hamwe abariko barahunga iyo miriro ntawurahasiga ubuzima kandi cyateye uwo muriro gushika ubu ntikiramenyekana perezida wa leta zunze ubumwe za amerika donald trump kuri wa mbere yarateye umukono ku itegeko risaba ibigo byegukira leta ya amerika kwerekana ko bitari ko biraha ubuzi abanyamahanga aho kubuha abanyamerika bafise ubumenyi bukwiye perezidansi ya amerika yavuze ko iryo tegeko rizofasha kubuza ibigo byegukira leta kutima akazi abanyamerika aho kugaha abanyamahanga bahembwa amafaranga make iryo tegeko rije mu gihe hari abamenyeshamakuru b'abanyamahanga bakorera ijwi rya amerika ryegukira leta ya amerika bakirindiye nimba viza zabo zo gukorera muri amerika zongerwa ikindi kiringo canke ntizongerwe trump yaragabishije kandi guhagarika mu kazi abategetsi ba leta bizogaragara ko baha ubuzi bwa leta abanyamahanga benshi kuruta abanyamerika ijwi rya amerika rikoresha abanyamahanga mirongo irindwi na batandatu bari muri amerika kuri viza g1 ihabwa abanyamahanga baza gukora muri amerika kubera ubumenyi baba bafise abinjira muri amerika n'ubwo bwoko bwa viza g1 bari mu murwi wabo leta ya trump yabaye irahagarika kwinjira mu gihugu kubera ikikiza c'umugera wa corona leta ya amerika yisiguye ivuga ko abakozi b'abanyamahanga badakwiye guhabwa ubuzi bwokorwa n'abanyamerika muri iki kiringo ubutunzi bwasubiye inyuma kubera covid 19
aloyizi bigirimana urakoze kutugezaho aya makuru inshuti banywanyi iyi ni radiyo ijwi rya amerika ivugira washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda dukomereje noneho mu karere k'ibiyaga bigari duhereye mu burundi gushinga urubibi rugabanya komine nshya ya buhayira na komine murwi mu ntara ya cibitoki ni imwe mu nteguro z'amategeko cumi n'abiri zirindiriwe mu nama nkenguzamateka y'uburundi nshya umukuru w'inama nkenguzamateka icyuye igihe yabitangaje kuri uyu wa mbere atangiza ibikorwa by'uku kwezi kwa munani mu murwa mukuru wa politiki igitega inkuru radiyo ijwi rya amerika yabateguriye yifashishije abanywanyi bayo mu burundi muragezwaho na desire hatungimana uri kigali mu rwanda ariko yugurura ibikorwa bisanzwe vya nyuma vy'inama nkenguzamateka yahahora umukuru wayo reverien ndikuriyo yashimiye bagenzi biwe basangiye urugendo kuva mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu kuri twebwe twatowe mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu iri n'iryo sasa ryacu rya nyuma iri sasa twuguruye uno munsi rizosozegwa n'abagiye kudukorera mu ngata batowe ku igeno rya mirongo ibiri mu kakaro uno mwaka hazigaye iminsi mike rero ngo ikiringo twatorewe mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu kirangire mu bihe nk'ibi ni umwanya mwiza wo gushikiriza ingene twaranguye imirimo twatorewe muri urwo rugendo umukuru w'inama nkenguzamateka izakorerwa mu ngata kuri uyu wa kabiri n'inama nkenguzamateka nshasha yagarutse kandi ku biringo bidasanzwe igihugu caciyemwo kuva mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu ndi kuri yo agaruka ku ngendo urwego yahora arongoye rwakoze mu makomine yose y'igihugu mu ntumbero yo kugarukana ituze muravyibuka mwese twatowe igihugu kiri mu ruhagarara rwaturutse ku bateye imigumuko mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu iyo migumuko yagize ingaruka mbi mu gihugu cyacu kubera igihugu cyari mu bihe bitoroshe by'imigumuko tukeza gutorwa twaciye turinganiza inama mu ntara zose zigize igihugu cyacu cy'u Burundi reka mbere turashika mu makomine hamwe hamwe turashika no ku mitumba ingendo twagize hirya no hino mu ntara no makomine kwari ukugira dukangurire abatowe kugira ngo bahagararire amahoro n'umutekano kuko karahara mu ruganda ntibacura icivugo nyamukuru yari uruhara rw'abatowe ku mitumba no makomine mu gukomeza amahoro n'umutekano izo nama rero twaraziringanije hirya no hino mu ntara tukaba twagize ingendo zishyika ku ijana na mirongo itatu n'indwi mu ntara kwa cumi n'umunani n'amakomine ijana na cumi n'icyenda agize igihugu cyacu uwo yahoze ari umukuru w'inama nkenguzamateka iri kwirarangiza ikiringo cyayo atangaza ko igihugu gitekanye muri kino gihe ndi kuri yo avuga ko ivyo babikesha abarundi batahuye ubutumwa bw'amahoro bahawe byaragaragaye yuko abenegihugu tumaze kuvugana bahavuye babona ko igihugu ari rwabo kandi ko bateza kugihagararira kikagaragarira hirya no hino mu makomine twagendeye na cyane cyane hari imigumuko ko haciye hatekana reka n'ubu igihugu tukaba tugisize gitekanye ingendo za kabiri zari zijyanye no guhimiriza abenegihugu guhinduka guhindura uko babayeho kwiteza imbere no guteza imbere igihugu aha rero twashimikiye ku bisata byose by'ubuzima bw'igihugu tukaba dushima rero ibyagiye birarangura muri iryo sasa rya nyuma inama nkenguzamateka igiye kurangiza ikiringo yasigaye integuro z'amategeko cumi na zibiri izo yisubirira nk'uko zashikirijwe na reverera ndikuriyo hari nk'ijanye no guhindura imbibe zigabura komine mugwi y'intara ya cibitoke iri mu buraruko bushira uburengero bw'uburundi ni komine nshasha ya buhayira iri mu burengero bushira ubumanuko bw'iyo ntara nyene hari kandi integuro y'ibwirizwa rijanye n'itegeko rigenga akazi mu burundi integuro y'ibwirizwa rigenga urudandazwa rw'igitoro mu burundi integuro y'ibwirizwa iraba ivyo kwinjira k'uburundi mu masezerano y'umwaka w'igihumbi kimwe amaja icenda na mirongo itanu na kane araba ivyo batagira ubwenegihugu ni kandi n'integuro y'ibwirizwa rijanye n'uko leta y'uburundi itera igikumu ku masezerano yo gushinga igisirikare c'integabizoza c'umuryango wa afurika y'ubuseruko hamwe n'integuro y'ibwirizwa rishasha rijanye n'itunganywa rishasha ry'amashuri ya kaminuza reverero ndikuriyo yahararongoye inama nkenguzamateka bucisezererwa ari mu wongerewe amahigwe yo kuguma muri urwo rwego ari muri babiri batowe mu ntara ya makamba iri mu bumanuko bw'uburundi arakoze desire hatunga imana uri i kigali mu rwanda kuri iyi nkuru radiyo ijwi rya amerika yabateguriye yifashishije abanywanyi bayo mu burundi mu mujyi wa dubayi muri leta ziyunze z'abarabu hari abarundi bagera hafi kuri magana abiri mirongo itanu bagwiriyemo abadandaza bavuga ko babuze ayo bacira n'ayo bamira biturutse ku bibuga by'indege bitarimo gukora kubera icyorezo cya virusi ya korona igice kinini cy'abugarijwe n'icyo kibazo bagiye bafite impushya z'amezi atatu gusa babura inzira ibasubiza aho baje baturuka leta y'icyo gihugu yabahaye kugera ku itariki ya cumi na kabiri y'ukwezi kwa munani bakaba bahavuye bitabaye ibyo bagacibwa ihazabu y'amadolari ari hagati ya mirongo itatu na mirongo inani ku munsi gahire edi keva uyoboye abarundi baba i dubayi mu kiganiro na mugenzi wacu diane nahazwe atabariza abo barundi abenshi muri bo n'abari baje baje kurondera akazi hamaro bakaba batari bamwe byaronka akazi abandi nabo bakaba bari baje kurangura bisanzwe b'abadandaza hamaro ikiza cya korona virusi gica kibasanga ino baca bahera ino baca barabaho mu buzima bugoye baragerageza kwitura ibyo dushoboye turabafasha mu ntango bw'ubwa mbere nk'ibijyanye no gufungura ariko natwe uko bimara umwanya muremure amikoro yacu agenda aba make aho i dubayi hariho ubuserukizi bw'uburundi konsula y'uburundi ico kibazo mwarakibamenyesheje uko kimeze hari ico uh, bababwiye ba nimba mwarakivuze
eh twarabibamenyesheje tugiye twarabibamenyesheje eh, baradusaba ko twogira liste y'abantu bifuza gutaha twarayikoze nyinshi baduhaye nuko batubwiye ko icyo kibazo bariko barakiga mugabo ingorane nini hari ubu ni uko ubu turiko turatanguranwa n'umwanya kuko leta ya dubayi yabahaye gushika itariki cumi na zibiri z'uku kwezi kwa munani ko boba bamaze gutaha usabwe n'iki gihugu viza yaraheze baca batangura kumurigisha overstay hari abari baciye biruka kuri kenyeri wezi gukata amatike y'indege bamwe babareha amafaranga abandi babatuma kujya gupima teste za covid 19 barabikora ugasanga yagurishije nk'itelefone ubundi yaguranye ubundi yatumye ku dufaranga aho bashobora kutumusiza hose hanyuma inyuma yaho bacara babwira ko bidashoboka kubera ikibuga cy'indege cy'iwacu burundi cyugaye
abegwa n'iyo ngingo muri rusangi boba bangana gute
bashika hafi amajana abiri na mirongo itanu hanyuma ubundi muramutse murengeje ko ico kiringo c'amezi atatu canke igenekerezo rya cumi na kabiri mwongeweko kugira ngo mushobore kwitunganya amategeko aravuga iki amafaranga muriha ko mwamaze umwanya munini mu gihugu mutari mubwirizwe kumaramo umwanya munini atomorike avuga iki
hariho abasanzwe tuba ngaha dusanzwe turi abarezida abo nta kibazo kinini gihambaye tuba dufise abo baba baje kurangura baba baje bafite amaviza ari limite iyo aheze baca batangura kuguharurira overstay buri munsi barihisha umunsi wa mbere barihisha amadirahamu amajana atatu angana n'amadolari nka mirongo umunani hanyuma indi minsi ikurikira bagaca bazabihisha amadirahamu ijana ijana amadirahamu ijana ijana ni ukuvuga n'amadolari hafi mirongo ibiri n'indwi guca wumva ko amafaranga ari menshi bivanye n'igihe baba bazomara batazi neza n'igihe bazotahira leta hari isango yababwiye ko izoba iba yabahereye ko inyishu kuri ico kibazo canyu nyakubahwa duserukira ngaha muri iki gihugu yaratubwiye ko yanditse ikete kandi ko bamwijeje nicyo gituma ni muri urwo rwego nyine natwe twari ko twongera kandi dusaba twongera tumwibutsa ko iyo tariki baduhaye iri kiregereza kandi bano bantu bakaba n'ukuri bari mu buzima butameze neza nicyo gituma ibishoboka byose ni uko bogera ku iyo tariki bishoboka bamaze gutahuka bidakunze naho bakiga ubundi buryo bashobora kubasabira kumbure kugira ngo ntibahave bajya mu makosa bamwe bahave bafungwa kubera ko batashoboye kuronka mu mahera yo kuriha iyo basenze nk'uwo muco w'abaje kurangura canke bari baje baje kumara umwanya mutonya izo ndege zabo zari kubatahukana hari ico bariko bara- ntaco bariko barabafasha aho naho nyine hari hadahaze hari ikibazo kuko abenshi indege bavuga ati ikibuga cy'iwanyu cyoba cyuguruye twe turabatahana nta ngorane ati mugabo kirugaye nimugende muvugane n'ubuserukizi bw'igihugu cyanyu canke na leta y'iwanyu ati bifunze turaheza tubatahukana mugabo hakabamo n'abandi ba- ba- bagiye barababwira ati "Ni muri hamande tuzoba kugaruka ubu turashobora kubatahana bafatiye nko kuri kenyeri we ibyo yavuga yuko kuva itariki nizoba yatangiye gukora aba bari barakase amatike ku itariki zitatu indwi umunani bose bariko baratanguranwa n'iyo tariki leta yatanzeyo ngaha kugira ngo isange bakiri hano kuko bibaye ngombwa kure n'ubera viza ah, uri mu iki gihugu n'abo bari bagena viza z'amezi nk'atatu bisaba kuriho amadolari yaba amajana indwi urumva rero si uwo ari we wese afite ayo mafaranga muri abo bantu izo kompaniyo z'indege nta kindi gishasha zifite zibabwira gusa bo ikiriko kiranabashavuza cyane ni uko zabatumye ujya kwipimisha naho nyine uriha amafaranga ujya gupima covid uri hafi amadolari mirongo irindwi kandi zizi neza ko atantu zihari bituma baca bagenda abadepansa n'utu- na duke bari basigaranye nicyo gituma uyu munsi bisa nk'uko byagoranye rwose ku buzima bwabo bwa buri munsi ubu tuvugana abo buvuga barihe baca babaho gute
ni ibyo nyine tugerageza gufashanya umwe wese agafasha uwo ashoboye gufasha hari ababa aho bahora baba hari ababa bameze nk'abari mu ibarabara nyine kuko ata bundi buryo bafite bwo kuriha amazu uburyo bwose bari bafite bwabaheranye
gahire edi keva utwara abarundi baba ngaho onye muri dubai tugushimire kuri kano kanya uhaye ijwi ry'amerika murakoze namwe kuduha kano kanya tumaze kumva ko abo barundi biyambaje abahagarariye uburundi i dubayi twashatse kumenya aho bageze bakemura icyo kibazo ariko ambasaderi epimeni bapfinda ntiyitabye telefone zacu
iwanyu mu ntara
tuyagire mwisanzuye ku ijwi rya amerika ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu kuva isaha indwi gushika isaha indwi n'igice z'umutaga iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara
tuve i dubayi twerekeza mu rwanda leta y'u rwanda yategetse ko guhera mu mwaka w'amashuri utaha abanyeshuri bose kuva mu mwaka wa mbere w'amashuri abanza bagiye kujya biga mu rurimi rw'icyongereza ni icyemezo kije gikurikira icyari kimaze imyaka igera kuri ine gisaba ibigo byose by'amashuri ya leta n'ayigenga akoresha integanyanyigisho za leta kwigisha mu kinyarwanda iyi nkuru turayibaza mugenzi wacu asumutaka uri i kigali mu rwanda leta yari yahinduye iyo ngamba umwaka ushize isobanura ko umwana wize mu rurimi kavukire abasha kumenya n'izindi ndimi bimworoheye ibyo kandi bishimangirwa na unesco ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku bumenyi n'umuco unesco igira inama abashinzwe uburezi kwigisha abana mu rurimi kavukire rwabo kugeza mu mwaka wa gatatu w'amashuri abanza ibi byavugwaga mu mezi icyenda ashize ubu byamaze guhinduka abana bose bakaba basabwa kwiga mu rurimi rw'icyongereza kuva bagitangira mu mwaka wa mbere w'amashuri abanza ikigo gishinzwe gishinzwe uburezi mu rwanda gisobanura ibyo aya mavugururwa ahutiyeho kandi ajya atera impinduka zihuse mu buryo abanyeshuri biga mu rwanda bwana irene ndayambaje uyobora reb hari ibintu bikomeye byashingiweho kuba mu by'ukuri eh, nk'ubushakashatsi bugenda busohoka cyane cyane buganisha kuri siyanse ndetse n'ikoranabuhanga eh, burimo buragenda buza mu ndimi navuga mvamahanga eh, ugasanga rero eh, mu by'ukuri uburyo ubumenyi burimo kuza eh, buri gusaba ko kugira ngo umenye neza utavunitse burya hari uburyo wiga ikintu noneho kugira ngo ukige mu rurimi ubwo bumenyi butari kuzamo ugasanga bitari kuza neza ni kenshi abantu banyuranye bagiye bagaragaza ko impinduka za hato na hato mu myigishirize zikoma mu nkokora ireme ry'uburezi ababyeyi bati biragora gufasha abana mu gihe n'ingamba zo kwigisha ubwazo zihuzagurika njyewe rero uko mbyumva cyangwa se uko mbibona ni ukubuza abana gahunda yo- y- y'imyigire ni ukuvuga ngo umwana uyu munsi yize mu cyongereza ejo yije mu kinyarwanda ntari bumenye icyo cyongereza ntari bumenye n'icyo kinyarwanda arahaga- arahagarara hagati ubwo ni ukuburabuza abana ni ukubabuza gahunda y'imyigire njyewe ndamufite ya- atangiye mu wa mbere pirimeri ni ukuvuga ngo i- iyo wenda tuvuge barimo kumwigisha eh, ah, eh, ikinyarwanda yenda inyuguti nkuru n'inyuguti ntoya none akabwira ngo ngo aka ngaka ngo ni aka n'aka kangaka mu by'ukuri ntari bumenye majisikiri na minisikiri bivuga ngo umwana kumu- ku- kumuvana mu ki- mu mu rurimi runaka ntarumenye ejo aramuhindura umushyize mu rundi rurimi ni ukuvuga ngo rero ni u- ni ukumuburabuza muri make nta nta kintu na kimwe amenye na mwarimu biramuvanga cyane uko mbitekereza leta isaba abarezi gukomeza kwihugura mu rurimi rw'icyongereza kugira ngo amashuri azatangire bamaze kurumenya ko ariko nayo izabunganira ibaha amahugurwa bamwe mu bayobora ibigo by'amashuri bavuganye n'ijwi ry'amerika bagaragaza ko bizagora abarezi kwigisha mu cyongereza cyane ko abari basanzwe bigisha mu mashuri abanza batakizi ni ukuvuga ngo tugiye gutangira amahugurwa bundi bushyashya wa mwanya bari gufata bi- bita kuri abo bana bagiye guhura n'uru- n'ikibazo cy'ururimi nabo ubwabo bazawufata bahugurwa ku bijyanye no kwigisha bundi bushyashya mu cyongereza noneho ugahita ugira n'impungenge icyongereza bazigisha abana batakimenyereye ubwabo wumva umuntu wari umaze mu- guhera bibiri na cumi na gatandatu yigisha mu kinyarwanda ku guhita ufata umuntu umaze imyaka itatu rero ugahita umutegeka ngo atangire yigisha mu rundi rurimi nyine uzasanga umwana atazi icyo cyongereza ah, n'icyo kinyarwanda atakizi uyu muyobozi utifuje ko twatangaza izina rye yanasobanuye ko basanga impinduka za hato na hato zigendana no kwangiza umutungo wa leta mu biba byashowe muri gahunda zikurwaho zitamaze kabiri leta isobanura ko nta mutungo uzangirika kuko ibitabo byakoreshwaga biri mu rurimi rw'ikinyarwanda bizakomeza kwifashishwa ntabwo twavuga ko ibitabo bigiye kuba imfabusa cyane ko buriya ibitabo biba bibitse ubumenyi none se ubu ngubu nk'umukristo iyo ari gusoma ivanjiri cyangwa se ijambo ry'imana akarisoma mu gifaransa cyangwa mu cyongereza cyangwa ikiba kijya kiri ingenzi cyane ni rya jambo ntabwo ari rwa rurimi mu by'ukuri twavuga rya jambo ry'imana rigiye kunyuramo abakurikiranira hafi uburezi bagaragaza ko minisiteri ishinzwe uburezi ari nayo ikunze kurangwamo impinduka nyinshi ugereranije n'izindi minisiteri kuva mu mwaka w'igihumbi magana cyenda mirongo cyenda na kane kugeza ubu minisiteri y'uburezi imaze kuyoborwa n'abaminisitiri cumi na batanu kandi bose bagenda bazana impinduka mu buyobozi bwabo no mu myigire y'abanyeshuri akenshi izo mpinduka zishingiye ku nteganyanyigisho indimi zigishwamo imitangire y'amasomo y'abasoza ibyiciro bitandukanye kwinjiza ikoranabuhanga mu mashuri ndetse no gutangiza uburezi bw'imyaka icyenda na cumi n'ibiri mu mashuri muri iyi myaka yose hagaragaye impinduka zikomeye kandi zimwe zagiye zigira ibyo zangiza ku myigire n'imibereho y'abanyeshuri b'abanyarwanda ikibazo benshi bakomeze kwibaza ni ukumenya imyaka iyi gahunda yo kwigisha mu cyongereza igiyeho izamara mbere y'uko yongera guhindurwa asunta kaboyi ijwi ry'amerika i kigali mu munota umwe gusa uramenya amakuru y'afurika kuri radiyo ijwi ry'amerika buri munsi kurikira videwo y'umunota umwe ku ijwi ry'amerika ni ku rubuga rwa facebook rw'ijwi ry'amerika adresi ni voa radiyo yacu videwo y'umunota umwe gusa inkuru nyamukuru kuri afurika tuve mu rwanda twerekeza muri repubulika ya demokarasi ya kongo aho inzego zishinzwe abinjira n'abasohoka zikorera muri baraka zaraye zisubije mu nkambi ya murongwe impunzi z'abarundi mirongo ine n'ebyiri zari zitashye mu gihugu cyazo hsr itabizi izo mpunzi zivuga ko inzara zihura nayo ariyo yatumye zishaka gutaha mu burundi ni inkuru y'umunyamakuru w'ijwi ry'amerika vedaste ngabo uri uvira kubera ubuzima bubi izi mpunzi zibayemo bwo gufungura rimwe ku munsi ubugari n'amashaza by'intica ntikize usanga mu gitondo ca kare hari impunzi zisohoka urupangu rw'amabati ruzengurutse inkambi zikajya guhingira abaturage b'abakongomani izindi nazo zikajya gucukura amabuye n'umucanga mu mugezi wa kavimvira kugira ngo zibone amafaranga yo guhahira abana bazo hatunga imana penina ni umugore uri mu kigero cy'imyaka mirongo itatu n'umunani y'amavuko iwe n'abandi bagore barenga mirongo ibiri twabasanze mu mugezi wa kavimvira bari kuropora umucanga bakoresheje ibitiyo wewe igituma tuza turashonje ntitugaburirwa ku rugero tuhabwa indya rimwe naho nyine saa kumi n'imwe size niho tuza kuronka indya none indya baguha sizeri saa kumi n'imwe uzotunga umuryango wazotunga abana abana bakaza kuronka indya ari uko bananutse n'iminwa yumye tuza kuva ngaha dusanga abana ari imirambi ikangwa abana dusanga baryamye bameze nk'abapfuye turarushe cyane ni ukuri turarushe turakeneye yuko botukemurira ikibazo cyacu tukareba ko twumva aha hantu kuko tugiye gupfana umucoko urwaye ntuzoro nk'izokuvuza twebwe ababaha mukavimbira inzara niyo ituzana kuropora amabuye kuko atari inzara ibi ntabwo wobizamo yaba twagaburirwa nk'uko bikwiye ntituba tuzamo aya mabuye tuza kubera inzara ntabyo turonka bamwe na bamwe muri aba barundi bo muri iyi nkambi y'agateganyo bakavimvira nubwo birirwa mu mugezi bashaka amabuye n'imicanga yo kugurisha mu baturage b'abakongomani bubaka amazu bavuga yuko amafaranga bahembwa ari makeya mu buryo adashobora gukemura ikibazo cy'inzara bamaranye iminsi muri iyi nkambi nduwayo didasi ni umubyeyi ufite abana batanu muri iyi nkambi ya kavimvira by'ukuri twebwe aha tumaze amezi umunani turi muri taranziti ayo mezi umunani batubariye ko ikibazo cyacu kigiye gikemuke twararindiriye twarabuze baraza baratubwira ko twebwe muri iyi minsi bitarenga mu ndwi zibiri izo ndwi zibiri twarazirindiriye twarahebuye gushikana n'iyi saha ubugari rero nabwo bariko baraduhereza ni ubugari budashoboka baduhereza ubugari budahiye bakaduhereza amanjegeri bavuruze twagenda kuyafungura abana bagacibwamwo bakagwara indwara zitandukanye abo bana twabajyana no kwa muganga bakabahereza intete zibiri izo ntete zibiri bazibahaye twabasubira nayo ngo jana ngo ejo bazokira abana hari abapfa tukababura ngaho muri icyo kigo twararindiriye rero twebwe ikibazo cyacu ko cyokemuka twarahebuye twesha duhitamo kuza ngaha muri aya mazi aba nabo bariko baraduhereza akazi ngaha akazi baduhaye iyi base turayiroporera amafaranga ijana na mirongo itanu hari n'abaduhereza ijana ikigozi cy'ubufu ngaha caraduze kigeze ku mafaranga amajana ane imboga tweho nta n'imboga turinakirya ntitwovuga ngo turajya imboga eka twe tuheruka n'imboga zinaryoshe mu kanwa kacu tukiri mu burundi kari kera ja nowa muri iyi nkambi irimo impunzi z'abarundi zirenga igihumbi na magana atanu zirimo izimaze amezi arenga umunani ahamya yuko bahora basaba ishyirahamwe rya eseri kubimurira mu nkambi ya murongwe kuko ubuzima babayemo bukomeje kuba bubi bitewe bitewe n'imirire mibi ubuvuzi butari bwiza ndetse n'uburyamo bwo kurara mu bihangare barenga ijana umuyobozi uhagarariye komisiyo y'igihugu ishinzwe impunzi mu nkambi ya kavimvira fredi salumu avuga yuko gutinda kw'izi impunzi muri iyi nkambi byatewe n'uko ibarabara rihuza uvira na fizi ryasenyutse mu buryo nta buryo babona bwo kwimurira izi impunzi mu nkambi ya murongo iri muri teritwari ya fizi vedaste ngabo ku bw'ijwi rya amerika uvira mu ntara ya kivu y'epfo inshuti mwarimo duteze amatwi aha niho dusoreje amakuru n'ibiganiro byacu byo muri iki gitondo ariko turabararikira ibiganiro byacu bitaha tubibutsa kandi ko ikiganiro muri isanga kiri buhite ku isaha isanzwe ari kimwe mu byatambutse bityo tukaba tutari bubashe kwakira ibitekerezo cyangwa ibibazo kubera ko muri iki gihe ibiganiro byacu tubitegura turi mu ngo zacu twubahiriza ingamba zo gukumira icyorezo cya virusi ya korona twizere ko namwe ariko mukomeje kuzubahiriza tubashimiye rero cyane kuba mwahisemo kurikira radiyo yanyu ijwi rya amerika bakoze kandi na bagenzi banjye bagize uruhare muri ibi biganiro n'abamfashije kubibagezaho ku buhanga bw'ibyuma byari bihagarariwe na etienne karekezi fasiri gebehu niwe washyize amajwi hamwe kuri mikoro mwari kumwe nanjye eugenia mukankusi tubasezere rero tubifuriza mwese amahoro n'amahirwe muri byose aho muri hose
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.